Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyooniidhaaf televezyiinii magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Guyyaan har'aa kamisa adoolessa 28 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 21 bara 2015. Oduu fi sagantaa. Sagantaawwan har'aaf qindeeffanne keessaa magaalaa hawaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaatti hojjettoonni mootummaa hiriira bahanii uummata dhiifama gaafachuu isaanii pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin biyyoota Afrikaa waliin taa'uun sirna addunyaa hunda hirmaachisuu danda'u uumuu qabna jechuu isaanii niijeriitti fonqolchii mootummaa gaggeeffame ammayyuu falmisiisaa jiraachuusaa fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataa dargaggoo ogeessa kalaqaa fi barsiisaa yuunivarsiitii arsii ta'e rakkoo qonnaan bulaa furuu irratti hojjechaa jiru isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara bafiqaadittan isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobiit keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti taasifameen namoonni lakkoofsi isaanii addaan ba'ee yeroodhaaf hin beekamne du'uun isaanii gabaasameera. Jiraattonni akka sagalee Ameerikaatti himanitti walitti bu'iinsichi kan uumame erga mormitoonni karaa humnoottan raayyaa ittisa biyyaa irra darbaa turan cufuudhaaf yaalanii booda. Jalqaba ji'a adoolessaa keessa erga haanga'anii dhimma nageenyaa naannoo sanaa ajjeefamanii booda magaalli shawaa roobiitti labsii sochii daangessuu keessa akka jiru kan beekamudha. Naannoo Amaaraa keessatti dhiyeenya kanaa walitti bu'iinsi humnoottan mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti yommuu taasisamu inni kun yeroo lammaffaadhaaf yommuu ta'u roobii dheengaddaa godina walakkeessa gondare aanaa dambiyaa magaala Cohaayit keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoottan lakkoofsi isaanii yeroodhaaf addaan ba'ee hin beekamne du'uu isaanii bulchiinsi naannootii fi raga baatonni mirkaneessaniiru. Karaa biraatiin bulchaan naannoo Amaaraa Dooktar Iliqaal Kaffaalee gorsaa dhimma nageenyaa naannichaatii fi itti aanaa biiroo nageenyaatii fi tasgabbii naannichaa hojiirraa kaasuu isaanii masfina raagee gabaaseera.
Hojjettoonni waajjiraalee bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa bulchiinsa magaalaa hawaasaa keessa hojjetan jimaata har'aa magaalicha keessatti hiriira taasisanii jiru. Tajaajila uummanni nurraa barbaadu sirriitti raawwachuu dhabuu keenyaaf uummanni dhiifama nuufaa taasisuu jechuun kan isaan hiriira ba'an.
Hojjettoonni waajjiraalee mootummaa kumaatamaan lakkaa'aman hiriira kana kan ba'anii mormiidhaaf yookaan deggersa addaatiif ittoo hin ta'in. Jiraattota magaalichaa warreen tajaajila isaan irraa argatan dhiifama gaafachuudhaaf akka ta'e beekameera. Hirmaattonni hiriirichaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti sababni hiriira dhiifama gaafannaa tajaajilli uummataa fi waajjiraalee mootummaa irraa yeroodhaan kennamuu qabu kennamaa waan hin jirreefi. Hiriirtonni kun hojii hawaasaa qulqullina qabuu fi gahaa ta'e uummataaf kennuudhaaf danqaawwan dhiyeessii tajaajila hawaasaa keessa jiran hambisuudhaaf waadaa seenuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Naannoo Tigraay godina giddugaleessa qollaa Tambeenii fi aanaawwan Maacootti qonnaan bultoonni dhiyeessiin xaa'oo nu hin gahiin waan jiruuf lafa duraan xaa'oo barbaadu irratti waaquma keenya amannee midhaan irratti facaafannee jedhan xaa'oo malee facaasuu keenyaan waqtii sassaabbiitti oomisha barbaadamu arganna jennee hin abdannus jedhan. biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa naannichaa gama isaatiin naannichatti dhiyeessiin xaa'oo mudate akka jiru hime torbaan kana keessa garuu xaa'oon yuuriyaa galuu akka jalqabeeru eereera. oduu biratti yommuu dabarru pirezidaantiin faransaay imaanuweel maakiroon pirezidaantii niijer kan fonqolchi aangoo irratti raawwate haasofsiisuu isaanii fi nageenya isaanii akka mirkaneeffatan ibsuu isaanii maddi oduu ajaansi firaans pirees ibsee jira. hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii antonio guuteres gama isaaniin fonqolcha mootummaa niijeritti raawwate mormanii pirezidaantiin biyyattii mohaammed baazuum aangoo isaaniitti akka deebifaman gaafataniiru.
sadarkaa addunyaatti mormiin fonqolcha aangoo loltoonni niijer taasisan irratti dhiyaachaa jiru itti fufee jiru siin hanga'oonni waraana niijerii tarkaanfii pirezidaantii biyyattii aangoo irraa kaasuu fi roobii dheengaddaa fudhatamee fi deggersa akka qaban ibsaa jiraachuun isaanii beekameera. pirezidaantiin biyyattii erga aangoo keessa of dhoksanii booda mirga lammiilee biyyattii dagataniiru jechuudhaan kan dubbatan deggertoonni fonqolchichaa yommuu waajjira paartii pirezidaantichaa. paartii dimokiraasiitii fi sooshaalizim jedhamu saamanuu fi guban mul'atee jira. Loltoota kuma tokkoof dhibba shan kan ta'an Niijer keessaa kan qabdu Faransaay fonqolcha aangoo kana jabeessitee akka balaaleffattu kamisa kaleessaa ibsitee bulchiinsi pirezidaantichaa akka bakka isaatti deebi'uu qabu hubachiiftee jirti. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees magaalaa Niiwoorki keessatti ibsa gaazexeessootaaf kennaniin loltoonni fonqolcha aangoo raawwatan kun aangoo mootummaa nama haala dimokiraatawaa ta'een filataman Mohaammed Baazuumuutti akka deebisanii kennanu gaafatanii jiru. Gareen hawaasa diinagdee kan biyyoottan Afrikaa lixaa yookiin Ekowaas jedhamee beekamu. Tarkaanficha balaaleffachuu isaa Komishiinarrii dhimma siyaasaa dhaabbatichaa Abdulfattaa Muusaa VOAtti himanii jiru. Bara kuma lamaa fi digdamaa kaasee fonqolcha aangoo lixaa fi giddugaleessa Afrikaa keessatti taasifaman keessaa inni amma Niijer keessatti taasifame yeroo torbaffaadhaaf akka ta'e beekameera.
Walwaraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun namoota miidhamaniif gargaarsa hawaasni addunyaa taasisaa jiru keessatti gamtaan Awurooppaa. adda dureerra akka jiru bakka bu'aa olaanaan gamtichaa Joosef Boorel ibsaniiru.
Walwaraansa guyyoottan dhibbaa oliif itti fufee jiru kanaan namoottan du'an kumaan lakkaawaman keessaa dhibbi afurii soddomii shan ijoolleewwan ta'uu isaanii fi namoonni kumni kudha lama biroo immoo madaa'uu isaanii kan ibse gabaasni gamtaa Awurooppaa namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii sadii ol ta'an keessaa okkora saalaatii fi dhiibbaa saala irratti hundaa'eef kan saaxilaman hedduu ta'uu isaanii eeree jira. Haalli daarfuur keessa jirus xiyyeeffannaa mataa isaa danda'e kan barbaadu akka ta'e kan ibse gamtaan Awurooppaa gargaarsi namoomaa Sudaan keessatti taasifamu haala naga qabeessa ta'e kan yeroo isaa eeggatee fi kan gargar hin cinne akka ta'u dhukaasa dhaabuu dabalatee gareewwan dhimmicha keessaa qooda fudhatan yoo mirkaneessan qofa akka ta'e hubachiiseera. Gamtaan Awurooppaa magaala Biraasiils keessatti bakka bu'oota uummata Sudaan walitti qabuudhaan akkaataan nageenya buusuun danda'amuu fi egeree biyyattii keessatti waan ta'uu qabu irratti akka waliin mari'atanii taasisuu isaa kan ibsan aanga'aan olaanaan gamtichaa Joosef Boorel gamtaan Awurooppaa Sudaan keessatti haala gargaarsa namoomaa mijeessuu fi nageenya waarii qabeessa ta'e mirkaneessuu fi yaalii gamtaan Afrikaatii fi gareen biyyoottan ba'a Afrikaa igaad taasisaa jiru. Walga'iin Biraasilsi keessatti taasifamaa jiru akka bakka kennuuf ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaa wal waraansicha dhaabsisuudhaa fi nageenya jajjabeessuudhaaf tarkaanfiiwwan daangessuu dabalatee malaawwan harkasaa keessa jiran akkaataa fayyadamuun danda'amu ilaaluudhaa fi qophaa'aa akka ta'e ibsee jira.
Hooggantoota biyyootan Afrikaa keessummeessaa kan jiran pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Raashiyaan biyyootan Afrikaa waliin ta'uudhaan sirna addunyaa hunda hirmaachisaa ta'e uumuu irratti akka waliin hojjechuu qaban kamisa kaleessaa ibsanii jiru.
Walga'ii magaalaa Seent Piitersberg keessatti taasifamaa jiruun cinatti sirna irbaataa keessummootaaf qophaa'e irratti kan dubbatan Vilaadimiir Puutiin walwaraansa Yuukireenii wajjiniin taasifamaa jiru walqabatee hanqina midhaan nyaataa dabalatee rakkina addunyaa irratti uumame fooyyessuudhaaf gumaacha isaanii akka itti fufan ibsaniiru. Vilaadimiir Puutiin sirni addunyaa yeroo kana fedhii biyyoottan lixaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaa ibsanii Raashiyaanii fi biyyoottan Afrikaa sirna kana jijjiiruu irratti hojjechuu akka qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Walga'ii kanarratti kan hirmaatan hooggantoonni biyyoottan Afrikaa wal waraansa adeemaa jiru dhaabsisuudhaaf yaada nageenyaa biyyoottan Afrikaa irraa dhiyaate akka fudhachuu qabanu pirezidaantii Raashiyaa hubachiisanii jiru. Walga'ii kana irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin Rippaabilika Koongoo Deenis Saansoon Geessoo sochii nageenya buusuu Afrikaan taasisaa jirtuu fi akka xiyyeeffannoon addaa kennamuufii qabuu fi akka tuffatamuu hin qabne himanii ammas irra deebinee Awurooppaa keessatti nageenyi akka deebi'ee mirkanaa'uu gaafannaa jedhaniiru. Pirezidaantiin Masir Abdulfattaa Alsiisii gama isaaniitiin midhaan nyaataa karaa garba gurraachaa Yuukireenii fi Raashaa irraa gara biyyoottan Afrikaatti ergamu irratti waliigaltee haaraa irra gahamuun akka qabu gaafataniiru. Waa'ee midhaanii irratti deebii kan kennan Vilaadimiir Puutiin rakkinicha kan uumaa jiran biyyoottan lixaa warreen wal waraansicha keessaa harka galfatan ta'uu isaanii himanii yaada nagaa buusuu biyyoottan Afrikaa dhiyeessaa jiran akka kabajanuu fi akka ilaalaa jiran dubbataniiru. Raashaan biyyoottan Afrikaa ja'aa fi biyyoottan hedduu dhufanuu fi kan isaan gargaaru midhaan nyaataa tola akka ergitu kamisa kaleessaa ibsitee jirti. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa Raashaa fi Yuukireeniin gidduutti nageenya buusuu irratti pirezidaantii Yuukireen wajjiniin dhiyeenya kana kan mari'atan ta'uun isaaniitii fi pirezidaanti Volodimiir Zelenskii amma Raashaan lafa biyya isaanii humnaan qabattee jirtu gad lakkiftee hin baanetti mariin araaraa akka hin jirre ibsuun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjin nagaan tura.
Galatoomii Bafiqaadu hordoftoota keenyaa gara gabaasaalee keenyaatti dabarra. Gabaasni keenya jalqabaa dhimma fonqolcha mootummaa Niijeeritti raawwate irratti xiyyeeffata. Xiinxaltoonni akka jalanitti yaaliin fonqolcha mootummaa gidduu kana Niijer keessatti gaggeeffame seenaa jeeqama siyaasaa biyyattii Afrikaa gama lixaa kana keessaan yoo ilaalame waan hin eegamne ta'uu hin danda'u jedhu. Egaa Niijer bara 1960 keessa kolonii Faransaay jalaa baate walabummaa labsattee as fonqolchawwan mootummaa afurii fi yaaliiwwan fonqolchaa hedduutu biyyattii keessatti gaggeeffamee ture. Pirezidaantiin Niijer Mohaammed Baazuum yeroo jijjiiramawwan hedduun biyyattii keessatti barbaachisanitti sablammii xiqqaarraa kan filataman waan ta'aniif sablammii biyyattii guddaa guddaa irraa dura dhaabbannaan kan isaan mudate ta'uu malaa jedhu xiinxaltoonni gabaasa maariyaamaa diyaalo jaallanneetu dhiyeessa.
itti gaafatamaan fincila kanaa koloneel amaaduu abduraame haasawaa uummata biyyattiif taasisaniin bulchiinsi mootummaa gaarii waan hin taanee fi haala nageenyaa niijar rakkoorra waan buuseef humnootiin ittisaaf itti ka'a aangoorraa buusan jedhan kamisa kaleessaa kaasee sochiin paartilee siyaasa biyyattii hundi hanga beeksisni kan biraan kennamutti addaan citee akka jirus televiziyoona mootummaa irratti ibsaniiru. xiinxalaa siyaasaa fi waa'ee nageenya kutaa sa'al irratti kan xiyyeeffatan abdurraamee alkaasum niijar irraa raadiyoo sagalee ameerikaaf akka himanitti waraanni qabachuun egaa labsamee guyyaa tokko booda ammayyuu magaalaa galma mootummaa biyyattii niyaamee keessatti wanti burjaaja'aa fakkaatuuf ifan taanee jira jedhan.
Magaalaa guddoon yeroo ammaa duwwaadha. Sodaan jiru maal akka ta'e hin beeku haala burjaaja'ee keessa jirra gama tokkoon fonqolchi mootummaa milkaa'uu isaa kan agarsiisan yoo ta'u kaan ammoo hin milkoofne jedhu.
Karaa deemokiraatawaa ta'een kan filataman pireezidaantiin biyyattii Mohaammed Baazoom eebila bara 2021 kakatanii aangoo qabatan yuunivarsiitii naayiroobii keessa jiru kan US International jedhamu keessatti. hayyuu waa'ee hariiroo addunyaaf dippiloomaasii barsiisan Dr. Edgar Gitaawuu akka jedhanitti jeequmsi siyaasaa inni ammaa kun waan ni ta'a jedhamee hin eegamne miti jedhaniiru.
This is a country that has endured four coups in its history. So the political culture in Niger is...
Kuni biyya seenaa ishee keessatti fonqolcha mootummaa afur dandamatteedha. Kanaaf aadaan siyaasaa Niger waraanni mirga guddaa akka qabutti dhagahama. yookaan dhuguma siyaasa keessatti ga'ee taphachuu akka qabu akkatti dhagahamu kan dandeessisudha.
Gitaawun akka jedhanitti gosti pireezidaantichi irraa dhufan sababaa kan biraa ta'uu danda'a.
Zadifa Arab and uh, he came from a minority group. He came in and was making lots of changes because.
Inni Araba diifaati. Garee xiqqaa irraas dhufe biyya sabaaf sablammoota gurguddoo qabdu keessatti jijjiirama hedduu fida ture. waa'ee gosa gurguddoo kan akka hawusaa zaamaa Tuareg yoo laalle pirezidaantota naannoo filannoo xiqqaarraa dhufanii aangoo dhaalan akka waan marfama jala jiraniitti itti dhagahama. Sababni isaas ati saba xiqqaa keessaa dhufte namoonni kaan mootummaa to'atan immoo saboota biroo irraa kan dhufan kanneen ati isaan hoogganuu kee itti amanan yookaan dhimma hin qabnetu jira.
Gamtaan diinagdee Afrikaa dhiyaa yookaan ECOWAS akkasumas gamtaan Afrikaa fi hawaasni addunyaa kanneen biroo waan Niijar keessatti raawwatame kana balaaleffachuun pireezidaanticha hatattamaan akka bilisa taasifaman gaafataniiru. Kutaan dhiyeenya kana Maalii, Burkina Faasoo fi Giinii dambalii fonqolcha mootummaa mudate keessatti Niijar erga pireezidaantichi aangootti dhufanii as tasgabbii deemokiraasii qabaachuu dandeesseetti. Alkaasuun akka jedhanitti yaaliin fonqolcha mootummaa Niijar kun yoo milkaa'e guutummaa naannoo sanaa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u dubbatan yoo fashale garuu jedhan ekowaasii fi kutaa saahil hundatu kufe jechuudha. Yoo of eeggannoo hin qabnu ta'e biyyoonni abbaa irree waraanaan bulan kabiroon tasgabii dhabiinsa keessatti kufuu malu sun nuufis hinhafuu jedhan. Kutaa saahil keessatti kan argamtu Niijar. hidhattoota islaamummaa waliin kan wal waraanaa turte yoo ta'u lola sana keessatti gargaaraa kan turte faransaayin loltoota gara kuma tokkoof dhibba shanii ta'an achi keessaa qabdi. Deeggartoonni pireezidaantii Niijar roobii darbe gamoo gumii biyyoolessaa fuula duratti walitti qabamuudhaan akka hiikaman waamicha dhiyeessan garuu kanneen pireezidaantichi humnaan aangoo irraa bu'uu qabu jedhan immoo kamisa kaleessaa hiriiranii jiru.
Eebila kudha shan erga waraanni ajajoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti ka'een uummanni Sudaan miiliyoonotaan lakkaa'amu magaalaa guddittii Kaartuum irraa kallattii kaaba baha biyyattiin gara magaalaa Atbaaraatti akka godaanan taasise. Gabaasa Siidaa Ahimad magaalaa Atbaaraatti argamtee dhiyeessite kan Saalim Salamoon seenessite irra akka itti dhiyaata. Magaalaan Atbaaraa Kaartuum irraa fageenya kiiloomeetirii dhibba sadiif shantama irratti argamti. Magaalaan kun har'a namoota wal waraansa hooggantoota waraana biyyattii lamaan gidduutti ji'a eebilaa keessa ka'ee hanga ammaatti itti jiru baqataniiraniin guutamteetti. Namoonni baay'een achuma atbaaraa keessa turuu filatu. Gariin isaanii immoo akka ce'umsaatti fayyadamuun karaa poorti Sudaan gara biyya ollaa Masiriitti godaanu waraana baqaaf. Hawaasni magaalittii kanneen akka Yusuuf Hasanaffaa immoo namoota qe'ee isaaniirraa sababa wal waraansaan godaananiidhan kanneen qubachiisuuf buufata yeroof ta'u qopheessuun wantoota isaan barbaachisan deeggaruutti argamu.
We focused on the issue of providing housing for the displaced, and we were able to house a large number of people fleeing.
Namoonni kunneen mana jireenyaa akka argatanuuf xiyyeeffannoo keenya goone. Namoonni haala rakkisaa kaartuum sana keessaa bahanii as magaalaa Atbaaraatti mana keessa buufatanii arguudhaaf dandeenyeerra. Manneen barnootaa, manneen namoottan dhuunfaatii fi namoottan biras bifa keessummaanii akka turan taasisaa jirra. Yeroo ammaa magaalaa Atbaaraa keessa buufataaleen namoota kaartuum irraa baqatanii afurtamii irra ga'eera.
Akka Yusuuf Hasan jedhutti. hojiiwwan namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'an kana qubachiisuun kan hojjetame namoota akkasaa hojii tola ooltummaa hojjetaniinidha.
We work without receiving any government assistance. Most of the aid comes to us from philanthropists.
Wantoota kanneen kan hojjanne deeggarsa mootummaatii alatti. Gargaarsi kunneen namoottan tola ooltotaa fi deeggartoota naannoo hojii tola ooltummaa gaarii hojjetaniin kan dhufedha.
Namoonni hojii tola ooltummaa kana hojjechaa jiran garuu rakkoon dhiyeessii isaan mudachaa jiraachuu himu. Gabaasa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafa adoolessa kudha afur baaseen sababa wal waraansa Sudaan keessaan namoonni miiliyoona sadii qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Kanneen keessaa baay'inni isaanii miiliyoona lama qabxii afur kan ta'an achuma Sudaan keessa jiru. Sharaf Alawaad warra Kaartum keessaa baqatanii magaalaa Atbaaraa keessa jiranidha. Innis uummanni magaalichaa akka gaariin isaa fi warra akkasaa simachuu hima.
When we came, we arrived to Atbara. Uh, people was very, uh, the, the hospitality of people of Atbara was great. They received us. Uh, we stayed at houses, places. They provide us food, uh, accommodation, and all the necessary requirement that for our own safety.
Yeroo asii atbaaraa geenyu kunuunsii fi simannaan nuuf taasifame baay'ee gaariidha. Mana isaaniitti nu simatanii of bira nu tursiisaniiru. Nyaataa fi bakka quumsamaa nuuf kennaniiru. Wantoota barbaachisaa ta'an hunda nuuf dhiyeessaniiru. Garuu ammayyuu dhiyeessii qorichaatii fi bakka jireenyaa guutamuu qaban irratti qaawwaa qabna.
Haalli dhiheessii gargaarsaa rakkoo keessa jiraatus ati baaraan ammayyuu namoota waraana jalaa baqatan keessummeessuutti fufteetti. Rogeeyyiin gama isaaniin gargaarsi akka barbaachisu dhaabbileen idil addunyaa fi kanneen biroo akka birmataniif wawwaachaa jiru. Amma gara qophii torbanitti ceenaa labata. Qophii labataa har'aa dargaggoo ogeessa kalaqaa fi barsiisaa yuunivarsiitii Arsii gurmeessaa goobanaatti fulleeffata. Gurmeessaan rakkoo uummata naannawaa isaa jiru keessumaa kan qonnaan bultootaaf furmaata ta'a jedhe irratti xiyyeeffachuun qorannaa gaggeessuu isaa fi maashinii hojii qonnaa keessatti gargaarsa guddaa kennu uumuu isaa dubbata. Maashiniin inni kalaqe hojiiwwan qonnaa torba kanneen akka facaasuu, qotuu, qoricha biifuu fi tajaajilawwan biroo bakka tokkotti akka kennu sagalee ameerikaatti himeera tsahaay dhaamdoo taasofsiisee qophii har'aaf qindeesse itti dhiyaadha.
ogeessa kalaqaati akkasumas barsiisaa yuunivarsiitii arsiiti barsiisaa gurmeessaa goobanaa barsiisaa gurmeessaa goobanaa hojiilee kalaqaa adda addaatiin badhaasa garaagaraaf qaqqabanii jiru barsiisaan kun akkamiin gara hojii kalaqaatti dhufan.
fiildii lama waliin baradhee pilaanti saayinsii fi akkasuma immoo barnoota tiiveet injinaringii keessumaa pilaanti saayinsii baradhee baradhee akkasuma kompiitara saayinsii illee yuunivarsiitii gondariitti baradhee egaa wal fakkaataa garuu kanatti wanti guddaan kalaqa kanatti na fide rakkoodha jechuudha. rakkoo hawaasaa san furuudhaafan gara kalaqaatti dhufe fakkeenyaaf rakkina raammoo geerrii rakkina namni dugdatti baatee qoricha biifuu akkasuma immoo rakkina kaansarii rakkina namni keenya meeshaalee qonnaa sasteenabil ta'e meeshaalee isaaf mijataa ta'e dhaburraa namni keenya rakkate fakkeenyaaf namni keenya hagaarraa harkaan qotaa akkasuma immoo mukaan qotaa egaa kana furuudhaa fi akkasuma immoo rakkoolee bu'uuraa rakkina raammoo geerrii midhaan boqqoolloo nyaattuu fi akkasuma immoo rakkina xaa'oo dhangala'aa ta'ee. biifu meeshaalee san kalaquun amma kan oomishee qonnaan bulaa biraan gahaa jiru jechuudha. Kanaaf kalaqa kalaqutti kan ilaalcha rakkinuma hawaasa kiyyaati.
Hojii kalaqaa isaanii keessaa inni ijoon kan rakkoo qonnaan bultootaa hiikuuf tolfame ta'uusaa innaa ibsan barsiisaa gurmeessaan.
Meeshaa salphaa ta'e waayilii salphaa ta'e kan humna nama torbaa bakka bu'ee qoricha biifuu danda'u xaa'oo dhangala'aallee humna nama torbaa bakka bu'ee biifuu kan danda'u. Egaa rakkoo san erga furee immoo maashinii kun filatamaadha. Maashina hojii qonnaa torba waayilii tokko irratti hojjechuu danda'uudha. Mutiraayizidii fi nan mutiraayizididha. Maashinni kun saayikoom yookaan immoo isaa afaan oromootiin babaqoos jennu seksii waan kombeena garuu maashinii jechuudha. Maashina mutiraayizidii fi waayiliidhaan maasii boqqolloo keessa oofame haala salphaadhaan raammoo geerrii mi'aan hojjaa keenyaa ol ta'e qoricha biifee humna nama torbaa bakka bu'ee biifuu danda'a akkasuma immoo. Fakkeenyaaf amma namni keenya baay'inaan maasii tokko nama tokkotti biifa garuu kun al tokkotti meetira afur kafar godhee humna nama torbaa bakka bu'a automation spray pump jedhama. Amma ammaatti kalaqoota seksii waan kumbeen agroo maashinii fi automaatik spray pump kan jennu kana meeshaalee qonnaa kan hojiilee qonnaan bulaa gargaaran kanneen kalaqee uummata biraan gahaa jira jechuudha.
Maashinoota kana hojjechuudhaaf meeshaalee dheedhii wantoota naannaa isaanii irratti argataniin dhimma akka itti bahan ibsanii jiru.
Egaa jalqabarra nullee waanuma west kompanii piroodaaktii irraa kalaqoota daa'imummaa kiyyaa irra eegale kalaqa daa'imummaa kiyyaa kutaa shan kutaa jaha gaafa baradhu eegale achirraan booda kutaa elementariitti haayiskuulitti gaafa dhufu badhaasa garaagaraa argadhe achi booda kalaqoota san rakkina hawaasaa laaleen kalaqee achi booda kalaqoota kana immoo eega kalaqeen booda reeyaalitii isaatti dhugoomsuudhaa fi groozing domestic waanuma biyya kana keessa jirurraa oomishamee akka uummata bira gahuu danda'u maaliifin roo maatiraaliinsaa yookaan biyya biraatii dhufu ta'e kalaqni sun saastinabiliitii yookaan itti fufiinsisaa dhiphaadha waan ta'eef haaluma danda'ame hundaanii waan biyya kana keessatti oomishamu roo maatiraaliinsaa hundisaa mootorris sibiilonnis wantoonni garaagaraa wantoonni meeshaalee maashina kana barbaachisan hundi biyya kana keessatti hojjetama jechuudha isa domestic products jennu kanadha. bifa sanirraa kan ka'e ofiin ofiif waan ofii keenya itti fayyadamnu ofii keenyaaf kalaquu qabna akkasuma immoo roo maatiraal illee kan Oromiyaa keessatti oomishamu jechuudha.
Yeroo ammaa maashina isaaniitti qonnaan bultoonni fayyadamaa jiraachuus barsiisaa gurmeessaan himaniiru.
Amma kana waqtii qonnaan kana irratti illee raabsuudhaaf amma qophiirra jirra. Saampiloota garaagaraa Arsii Yuunivarsiitii wajjin taanee qonnaan bultoota modeela ta'aniif kennee jirra. Karaa USAIDtiin illee kennee jirra. Amma walumagalaatti oomishni amma raabsuudhaaf qophii xumuraa jirra. Garuu waggaa shan haga waggaa jahaatti kalaqni kun jalqabarraa kaasee beekumsa qonnaan bulaa kan hojii barsiisee xumuramuudhaaf hagas fudhatee haga ammaa kanatti immoo qonnaan bultoota shantama ta'aniif modeela warra ta'aniif kenninee jechuudha isa kalaqa kana testi gochuudhaaf sastanebil gochuudhaaf sadarkaa isaanii irratti dhufnee amma haga nageenya jira jechuudha.
Barsiisaa gurmeessaan waldorgommii kalaqaa kan baankiin Awaash dorgomsiisaa ture namoota kumaatamaan lakkaa'aman keessaa sadarkaa jalqabaatiin xumuruun injifatanii badhaafamanii jiru.
Kalaqni ani itti injifadhe fakkeenyaaf amma kalaqa isaa saayikom jennu kana siksii waan kombeeyinaa agiroo maashinii maashinuma tokko irratti waan jaha fayyadamuu kan dandeenyudha. Akkasuma immoo automation spray pump fakkeenyaaf amma kalaqni kun kalaqamee rakkoo hawaasaa furaa akkasuma immoo uummata bira yoo gahe kalaqni kun akkamitti hawaasa gargaaruu danda'a itti fufiinsi isaa maal fakkaata kan jedhudha. Abbootiin murtii ilaalanii kalaqa kiyya kana namoota kuma torba keessaa kan isaan filatanii tokkoffaa nama baasanii qarshii miliyoona tokko illee itti badhaafame. Source of energy isaa nadaajii yookaan immoo isa boba'aa illee fayyadama. Soolaar energy illee ni fayyadama. Akkasuma free energy kan jedhamu illee ni fayyadama. Maanuwaan illee hin jira jechuudha akka humna qonnaan bulaatti.
Fuulduratti hojiin kalaqaa kun garamitti tarkaanfata?
Egaa fuulduratti hojii guddaa akkuma Afrikaatti illee amma sochii gurguddaa gochaa irraa East Africa Student Union keessatti illee inni Innovation Directory keessa jira. Egaa gara fuulduraatti kaampaanota furaatii jedhamuu fi kaampaanii hiikaatii jedhamu kana kan rakkina hawaasa keenyaa rakkina beekumsa uummanni keenya qabu san uummanni keenya osoo teekinooloojiin gurguddaan teekinooloojii Awurooppaa illee har'a hin dhufiin waan har'a ofii itti fayyadamu qaba. Indijinas teekinooloojii har'aa qaba. Indijinas teekinooloojii kana immoo gara appropriate teekinooloojii innovation gara teekinooloojii innovationitti finnee akkaataa isaan itti ta'uun isteeppii isteeppiidhaan akkaataa teekinooloojii san wajjin wal simee itti fayyadamuu danda'u irratti kaampaanota kana rakkina hawaasaa keenyaa illee furanii akkuma East Afrikaatti akkuma Afrikaatti illee immoo kan rakkina keenya illee furree rakkoo Afrikaa illee itti furmaata rakkoo kennu kaampaanii akkasitti cimaa ta'e hojjetu uumuudha.
Hojiin kalaqaa dadhabsiisaadha. Bu'aa isaa dhandhamuudhaaf waggoottan obsaan eeguun dirqamaa kan jiran barsiisaa gurmeessaan dargaggoonni hojii kalaqaa irratti hirmaataa jiran dadhabbii har'aa dandamatanii firii egeree dhandhamuu qabu jechuun dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatoomaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan gahuudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaam yookaan miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi instaagiraamiin nu biraan gahuu dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa an mitikkuu fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tigisti gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya nugusu taamire ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolamna halkan gaarii.